baqattoonni torban darbidooniin somaaliyaarraa ka'anii gara yemanitti imalaa turan kanneen seeraan ala nama deddeebisaniin galaanatti naqamanii hangi tokko dhumanii kaan lubbuun hafuuf carroomuun isaanii gabaafamee jira ofiiyyuu jireenya baqattummaa keessa utuu jiru haati warraasaa balaa doonii kanaan kan jalaa duute ibraahim saadaan waggaa lama dura jechuun bara 2015 keessa eeyama waan hin qabneef saawudii keessaa qabamee biyyatti deebifame. yeroon isaa filannootti dhiyoo ture finfinnee keessa deemaa utuu jiruu qabame maaliif qabamtee jechuun jaallanneen biyya baqaa amma keessa jirurraa dubbistee jirti.
Oromoo ta'uu dhuma qofaatiin qabame walumaa galatti maaliif daa'ima waggaa sagalii wajjin maneedhaa keessa ture waggaa kudha afurii wajjin ture mucaa mogor tokko bobbakkalaa garbaaffaallee ni beekamu yoo bahan insha allah ragaa bahuuf ta'anii.
Eessatti siidhaan?
Toor haayilochi dachii jalaa tureen ture ijoolleen shan mucaa tokkollee cimni bira ajjeesan gaafa sanii tumatuma inni na biratti ajjeesan toora haayilochitti dhaabaa asaffaa jedhama maqaan isaatii ijoolleen wajjin turre injineerota lama jimmaa yuunivarsiitii irraa kuma lamaaf torba eebbifaman injineer cimsaa addiisaatiif injineer addaamuu rattaatiif cimsaa addiisaa kun deengadda guyyaa baqqalaa mirga wabiidhaa dhowwamu kan mirga wabii eeggameefi beeksanii lammii edetootii fi ana mucaa beeksanii wajji nama shan jechuudha nuti yeroo sanitti achi dhagara maakkalaa hidhaan fidan.
amma meeqa hidhamtee booda kan baate ati.
gara ji'a afuriif guyyaa kudhaniitiin harka isaanii keessa ture gaafa sanitti hedduun cafaqamee ture sa'aa torbaatamii lama keessa marsaa kudha jaarraa raafamee ture dhiibbaan qaamaa hedduun narra ga'ee ture eegaan achii bahee immoo gaa walumaa galatti haadha warraa kiyyata deemgadda duute tana illee deebi'ee arguu jarraa akkasii hin arganne ture gamda keenyattis gadi hin deebinu.
Maakalaawii keessa jireenyi keessa maal fakkaata?
Maakalaawii keessa yeroo jalqaba ol dhuftu mana saayiberiyaa jedhamu jira isaan ammoo warri maakalaayidha saddeettamii afur jedhanii samaaniyaa irratti jedhaniini achi keessa ijoolleen oromoodha awwaala jiraa maqaa jirti moggaatee jireenya achi keessa mana dukkanaa kan waloomaati jira kan kophaa keeti jira mana hidhaa kophaatti meedhanii ati soror keessaadha waraana bilisummaa oromootiif jedhata qabdaa ati waraanaati maal waan jiruutti nu himatan.
Malli isaan ittiin si qoratan maal fa'i?
Malli isaan ittiin nama qoratan tiriika sitti kaayuu. ispoortii si gorsisanii si daddabsiisuu si cafaquu qeensa sirraa yaasuu qubbeen qeensi caccabsuu qalama si gidduutti guuranii wantoota garaagaraa qaama irratti si godhaniiti san keessaa kan nam mudatiin hin jiru jechuudha walumaa galatti elektirikii sitti kaa'anii bishaan lafa naqanii siliinta gamasiin bishaan keessa godhanii siliintoorra ol naqan bishaan qabdi siliintoon keekuu girrrr si ja'a fedhii malee waa dubbattaan akka carraa ta'ee naa bakka biratti uleedhaan nagaddabsa sitti ol naqanii akkasuma godhan turanii.
Bishaan lafa irratti naqanii elektirikiitti kaa'u.
Elektirikiin gamasiin ofii isaaniiti harka qabataniiti dachii bishaan turra jira. Olsi darbanii keessa tirikii kanaatiin lafa kaayan. Lafti tun guututti bishaan qabdu waan ta'eef ati keessaa gilu jetta gara deemtuun qabdu gara qabattuu dhaabbachuun dandeessu taa'uu dandeessu. Booyitti xiqqishoo ati laafuudhaa kaatee tirikaa keessaa harkisan. Keessaa fuudhanii harka deeffatanii taa'anii garsee aman. Oromoon gaafa yeroo jalqabaatiif mana hidhaa maakalaayee keessatti biteessisa kudha sadii hamma biteessisa kudha ja'a bara kuma lamaaf saddeet akka lakkoofsa bashaadha jechuudha. Nyaata lagatan sababii hiyyaaf lagatan biyya dimokiraasiidhaan bulamte jettanii of labsaa jirtan keessatti gochii jiinoosaayidii kun irratti raawwatame jedhee gaafii gaafadhe dabalata immoo isin mootummaa mililik hin taane dargii hin taane dargiisanii mililikiin isinirra galatoonfadhaa jenni wiixata ture guyyaan biteessisa kudha lamaan gaafadhe guyyaa san mana dukkanaatti gad deebi'e biteessisa kudha sadii hamma kudha jaha andachii jalaan ture gaafa sanitti ijoolleen hiriira bahanii nyaata lagannaa godhanii obbo Bukkalaa Garbaa afaanitti hojii jiranii dhiibbaan qaamaatis hedduun irra ga'e waan ta'eef warreen ijoollee dhumtetti aanee namni sadarkaa du'aarra ture ana ture gaafa sanitti jechuudha kana ijoolleen hidhaadhaa baatee ragaa ba'anii isaan amma mana hidhaa keessa jiraniif inshaallah dhufutti jira rabbiin mana hidhaatiif mana keenya ittiin hin hafanii ni bahanii waan jedhee abdii qabu ni hubatan jechuu barbaadeeti. Egaa mana dukkanaatiin baasan booda poolis koomishinii keenya dabarsanii abdii isaa bookaadha kadhee oglintootti deemsamtaa wajjin bakka takkaa ture jechuudha.
Sana booda ni kamte jechuudha ragaan tokkootu sirratti hin argamin.
Rabbumaaf galanni haa gahu bifa danda'ameen osoo hin jiru baheetiin ture ragaa qaamaa kanatti argatan tokko hin jirre ture hin dhufne ture miidhaan tiyya immoo manni murtiitii fi manni haasamaa garaagaraatiif mana haasamaa federaal poolisii irraa du'aaf jiru gidduu jiru mucaan kun takka paawuloos haa tuqurambassaa fi isaanii riivarii naa barreessanii turanii ammoo siranyaatti geessinudha gaafiin jechi isaan naanja warri maakalaayidha kanarratti isin tukkana godhee fayyaa dhufe mucaan kun himaa akkana gootan jedhee baqqalaan faaniis jedhamtoonni guutuun iyyaa'ee kaasanii mallisee mallisaa lunaan jedhanii natti dhaaddatanii arra gati dhibuus boru takka boru booda akkaasi deemtus adda lunaan jedhanii ganna dhiisan ture akka carraadhaa gaanii ergaa maneedhaa tiibee achi keessan turre niin bahe biyya san keessa.
Egaa akka carraa ta'e immoo warra torban darbe balaan doonii namoota baqarra turan galaafate keessa haadha warraa qabdaa jedhan haadha warraa kooti takka ijoolleen tunis ijoollee gandaati haati warraa koo Faatimaa Urgee Johor jaamti. Obbo Warra Jannataa Garuu ergumaan gara biyya Arabaa irraa galee samiin fuudhe biyya keessatti inni xiyyaaf kan fidhaa adoolessa digdamii torba guyyaa wiixataa ture bara kuma lamaaf torba jechuudha. Akka lakkoofsa bashaadhaatti lakkaa jira. Walumaa galatti ani sii fuudhee turtii ji'a tokko osoo waliin hin guutin naannawa gammoojjii keessatti dhaqee gara ol deemuutti osoo hin jiru gammoojjii qabame maneedhaan aanaatti sidhameen ture achirraa ammoo ragaarree natti dhabanii waan naan jedhan walaba bahee achi baanaan ammoo gara haramaan ol dhufee isiin barumsa barattuudha gaafa san kudhan barattu jirti isii barumsa dhiisee gaafaan ol dhufanii hojii qabadheen ture isiin yeroo dhatti haalli hanjafii yeroo boqonnaa qabdu irratti dhufaatti boqonnaa aadaa walii gallee jira gaafaan ol dhufu seerka carraa mana hidhaa finfinneetti gale asii immoo gad deebi'uu illee hin dandeenye ergas ammoo foonaan malee wal kuman qabnu jechuu barbaadeeti foonaan ammoo wal dubbisnaa foon irratti illee isiillee jaartii abaa hojiyanii qorannaa irratti illee ol kaasanii jibbisiisan barumsallee qabxiin sadiitu kaa wayii dhufee fi waa'ee dhuma kiyyaa kanaaf jecha of jibbisiisanii barumsallee dhoowwatanii quraana qabadhu isaan kun namujii kakadhu bifoosaniitti na laalan jechuudha ishii wajjin illee turtii yeroo bareedaa jiraachuullee kannatti bishoollee sani achi keessatti illee itti gaafatan.
Isheen ega biyyaa baatee hagam?
Ji'a tokkoof kudha shan taatee jirti. Galaan sun lubbuu isii galaafate achirratti namaatu quba qabutti guyyaa kamisaa san duraas hordofuun ture bosaasos bilbileen ture dallaaltichas lakkoofsin haara akka jira akka carraa ijoollee irraa argadheen dubbisee isin immoo erga gaafa wacaalee jirtu takka sagalee siidhaa waliin dhageenyinaa fi isin wacaaleetti guyyaa tokko dubbisu malee.
Akkamitti barte du'uu ishee?
ijoollee ganda kan ishiidhaa wajjin adeera sii tokkootu deemee isaan sanneen hunda hordofuun ture amma ijoolleen biyyaa kan wajjin jirtu jira ka warreen yaman jiran naan jedhanii naa qulqulleeysanitti.
Mucaan qabdan.
Mucaan qabnu maaliin godha gaasilaa ani waan seenaa ishiin na bira dhiiftee deemte tokko sarrabbumaatu osoo naa kan sabbatee maal asirratti naa hidhii jettu naatti dhiise malee waan biraa maaliin godhuun qabu. Duute silaa duuti karaa keenya akka rabbitti irra seeqaa hetti hin oolamtu carraa maatii kiyyaaf kan siidhaatiin waliin dhabne sabbaraa jechuun argachuu dhabuu koottu hedduu gadda guddaa keessaan na jira.
Biyyatti bilbiltee wajjiniin dubbachuun sodaattaa jechuudha isaaniif.
Isaaniif hin sodaadha. Amma dura maatiin kiyyaaf akka isaan hidhaa turan. Ammoo kaniin carraa kanatti fayyadamee dubbachuu barbaade. Aniin kun nama ganna yoo xiqqaate digdamii sagal isaanii oliiti gara soddomaati. Isin daa'ima ganna digdamii takkaati rabbitti haa araaramu duutee rabbi warra jannataa haa godhu. waa'ee kiyyaarraa jecha maatiidhaaf ibsaa hibboo tokko ollaa koo guutuu qorannaa irratti bifa saniin deemuu jechuun wayitaan kana dhagoo hedduu waan nama gaddisiisudha. Anilleen maatii kiyyaaf maatii isiitiin illee aalii hundaan illee sabbaraayuun carraa bilbilaa eegaan dhabeeffannaa carraa kanaa laataniifis galatooma ulfaadhaan isiniin jira.
Dararaa mana hidhaa keessatti raawwatamu jedhanii namoonni hedduun ega hidhaa keessaa ba'anii kan dubbatan kana ilaalchisee. gara waajjira ministeera dhimmootii koominikeeshinii mootummaa itiyoophiyaa dooktar nagarii leencootti bilbileen ture dooktar nagariin biyya keessa kan hin jirre ta'us yeroo gabaabaaf na dubbisaniiru akkas jedhan.
Komiin akkasii namoota to'annaa seeraa jala turanii ba'anii biyya alaa ega ba'anii booda dararaan akkasii nurra ga'eera jedhan miidiyaadhaan yeroo biraas kan dhageenyu ture. Haa ta'u malee akka seerri biyyi kun ittiin bultuutti namni tokko erga seera jala oolee booda dararamuun qaama isaa irratti miidhaan geggeeffamuun seera alaa fi akka mootummaatti kan balaaleffatamu ta'uun isaa beekama. Egaa namoonni dararaan nurra ga'eera jedhan kun dhuguma dararaan nurra ga'eera jedhanii dubbachuu fi namoonni isaan caalaa dhugaa sana beeku jiraachuu dhiisuu danda'u. Kanaaf akka seerri biyyi kun ittiin bultuutti wanti kun sirrii akka hin taane akka mootummaattis namoonni nama seera jala jiru seeraranii miidhaa irraan geessanii aangoo isaaniif kenname sirriitti itti gargaaramaa akka hin jirre beekamuu qaba. Inni kun immoo ija seeraatiin ilaalamee ragaan barbaachisaa ta'e yeroo irratti argamu seera jalaa waan miliqanii miti. Dhimma kana ilaalchisee koomishinii kan mirgoota namaa kan federaalaa akkuma kanatti damee naannolee irraa hin qabaata. Qorannaa geggeessaa ture keessumattu immoo yeroo labsii hatattamaa kana jala aangoo isaaniitti garmalee fayyadamaniiru yoo ta'e jedhee waan akkasii kana yeroo garagaraatti waan dhaga'amaa turee fi qorannaan geggeeffamee dafii qorannaa isaanii ji'a tokko lama booda yeroo paarlaamaan hojii jalqabu kan dhiyeessan ta'a. Yeroo sanatti wanta inni dubbatamaa jiru kuni amma makkanni dhugaa ta'ee hin beekama. Namoonni akka akkasii raawwataa jiranis immoo gonkumayyuu seera jalaa ba'uu akka hin dandeenye beekamuu qaba. Gama keenyaan kan balaaleffatamudha. Maaliif namni tokko ija seera jala oolee booda mirgisaa eegamee fi yakka godheera jedhan sana yoo jiraate illee ragaa barbaachisaan irratti barbaadamee yoo ragaan irratti beera ta'e balleessaa sanaa fi adabbii fudhateetu yeroon isaa gaafa eegamu ba'a malee sammuu isaa irratti qaama isaa irratti miidhaa geggeessuu jechuun yakka dhala namaa irratti geggeeffamu waan ta'eef akka nama dhuunfaattis ta'e akka mootummaatti waan kun waan balaaleffatamu ta'uu isaati jaallatamu.
Kana laalchisee kana dura qorannaan gaggeeffame hin jiruusaa amma jettaniin dursee jechuu goote.
Egiin gara hojii kanatti dhufe asitti qorannaa dhimma kana laalchisee gaggeeffame kan hin beeku qabu garuu duraan jiraachuu mala. Amma garuu kan hin beeku hordofaa kan hin jiru labsii hatattamaa kana jalatti raawwii labsii hatattamaa sana keessatti keessumaa namoonni to'annaa jala oolan hin jiraatu. Naannoo bulchiisa mootummaa naannoo Oromiyaa fi akkuma kanas immoo bulchiisa mootummaa naannoo Amaaraa irratti xiyyeeffachuudhaan akkuma kanas immoo manneenii sirreeffamaa iddoo garaagaraa jiran kana xiyyeeffachuudhaan qorannaan gaggeeffamee ture. Egaa rakkoon akkasii namoonni seeratti buluu dadhaban namoonni tokko tokko akkuma amma argaa jirru kana yakka kan raawwatan jiraachuu danda'u. Namoota yakka raawwatan kana immoo ragaa barbaachisaa yeroo irratti argamu tarkaanfiin akka irratti fudhatamu amantaa qabna. Kanarraa kan hafe garuu qorannaan duraan gaggeeffamuu mala garuu amma beekutti qorannaan gaggeeffamaa jiru isuma namatti mitamedha.
Inni koomishinni mirga dhala namaa qoratu ji'a lama keessatti paarlaamaatti dhiyaataa jettan.
Ee qorannaan kun xumuramee jira haa ta'u malee paarlaamaan amma yeroo boqonnaa irra jirudha. Isa duwwaa otoo hin taane qorannaan suni gadi fageenyaan dabalataan wanti ilaalamu waan jiruufi isa kanatti dhiyeenyaan waan hordofaa jiruufi qorannaan kun sirriitti gadi fageenyaan xumuramee yeroo paarlaamaan hojii jalqabu hin dhiyaate jechuudha. Qaamni nageenyaa. yakka akkasii kan raawwatanii seera jalaa bahuu hin danda'ani inni kun warra isaaniifis barumsa ta'uu qabaa jechuudha.
Yeroo paarlaamaatti dhiyaatu kan walitti deebinu ta'uu malaa maraafuu Dooktar Nagarii Leencoo ibsanaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Galatooma.